hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people hmm, a lot of people they talk say Iba Gani Adams if Sunday Igboho come out we can decided to come out to come start rally now you go come out They talk say you want to do a nation ever since we Sunday Igboho don't release because a lot of people no expect say they go release sunday igboho because many of them feel say na after election now they go release sunday igboho so right now many people they feel say iba gani adams you they talk about restructuring after they don't hold sunday igboho but when they never hold sunday go you dey fight for the Dua nation and you dey feel say a lot of people carry their attention They follow sunday go and now a lot of people they talk say "When sunday go no dey house none of them decided to talk. say dem wan even go out to speak for sunday go to even fight for sunday go freedom say make dem release sunday go many of them decided to dey protect their pocket they protect their position because they no one lost the position And as they release Sunday Igboho now, a lot of people they expect Ibagani Adams to come outside to come talk, say, congratulations to Sunday Bo, say, congratulations to Oduduwa people, sister, don't release Sunday Bo. Now they will know the necessary step wey they go take. Now, because of say, because a lot of things will be said, they don't talk back about Sunday Bo. many of these people decided to hide their face. Many of them they talk, say, Ibagani Adams why you go come as why you know where you know if you come outside to come even congratulate sunday igboho say you happy for am why a lot of people they talk say uh, Iba Gani Adams make e stay on the lane make you know do this thing make you know even come for mouth for Oduduwa matter since wey be say no, if you talk about say make dem release Sunday Igboho den make e decided to do, use the little power wey be say again to tell even speak for Sunday Igboho but decided to silent for Sunday Igboho matter so right now people really some wey dey drag iba gani adam feel say dragging of iba gani adam dey tok say make sunday make they take on sunday gboo congratulations say they release sunday gboo and many of them, they feel say iba gani adams no do well for that area Why many of them still dey wait say no need for iba gani adams to talk tell sunday gboo congratulations because telling sunday gboo congratulations without say he himself e no speak wen dem arrest sunday gboo May tell them say make dem release sunday gboo even if you no get the power for a way dem no go list it to am at least make it e take the action so many people feel say as sunday gboo don release now e be like threat to ibagani dance because many of the feel say if sunday gboo come out or sunday gboo manage enta germany yoruba people go see come back on dia oduduwa nation matter. and again una see say many of them don decide petitioner say they need five million people. for those of una wey be say una still dey tok about this oduduwa nation say una want oduduwa nation nation and I don't want election for 2023, it is better me not do the necessary something right now. If when I really want this Oduduwa nation, because waiting for Yoruba obas, waiting for Yoruba leaders, Yoruba governors, Yoruba senators, may they come help. They no go help. Even Iba Gani Adams as Iba Gani Adams dey so. E go get wetin Iba Gani Adams go fit do reach. May they for no come out for that palace. Eh, for for for the place where e dey because if ibagani adams overtake action yoruba people need to still understand say that position wey e dey na make dem no just go carry am comot for that position just waka say e no dey come back again so for that one kind thing not to happen to him because he sef get wife and children no be everybody get mind to take do wetin to take talk say dem wan come out with their full chest dey talk about this Urudua nation because many of them, so many people many people get platform wey dem dey for nigeria dem get radio station dem no even wan talk about Urudua nation because nigeria government go stop them. so people wey dey really dey talk about this Urudua nation na people wey be say dem no get a lot of things to lose and again many of them they They dey live for abroad many of them they no they live for nigeria all their children dey for this abroad so if people will be say they dey for nigeria they talk about oduduwa nation I see the agitators will be say they arrest for sunday Brewers. we know see people will see they come out now Will be say they dey for nigeria they talk about oduduwa nation those one really tok say dem no fit silent He said because if dem silent how long they will continue to dey face di oppression of the nigerian government by the fulani people towards them. now ibagani adams now dem e no come out to come address about dis oduduwa nation because we know say one certain time wey sunday gboo come out during that last year may iba gani adam sef dey tok say dem want dia nation They don't tired of one nigeria this one and after they arrest sunday gboo iba gani adam e resume to restructuring so for iba gani adam to resume back to restructuring now im be say iba gani adam sef no be help everything the power no no be all power dey in hand e go get the kind action wey e go fit take reach because e use sunday igboho own tell say ah if dem fit go sunday igboho house go attack the house carry two people peme two people for sunday igboho house wetin no go dem no go come fit do him wey be ààrẹ wey be say ààrẹ ọ̀nà kakanfò of Yoruba land He no wan make dem go carry ade comot for im head that is why he has to be careful every step wey e take a lot of people really wan talk about this oduduwa nation matter wey dem be say oduduwa nation dey their mind but dem prefer to support in a private way than to come out with their full chest to come do wetin to come support because if dem come out with their full chest some of dem na at the end of the day make dem no go dey kidnap their family member or their businesses make dem no go after their business so that they feed their children that is why many people decided to us. okay if yoruba nation needs help for one one way or the other we go give them in a private way but not coming to social media to announce it because for people wey fit come social media come announce na people wey be say dem really dey for abroad we know say some dey nigeria wey be say dem really get mind dem don care about what will happen or what dem want in dia oduduwa nation so right now if prof banji fit stand for sunday go back leave nigeria travel to benin republic to go represent sunday go for them to stand for sunday go with uh, soyinka soyinka no dey tok e want to come uh, prof Soyinka no dey carry on own come social media like that. but e get the step wey be say e they press this button to make sure say everything they okay say they release sunday igboho so about the yoruba leaders yoruba people, if they really want their nation they really wan achieve this oduduwa nation That is why they talk say if you want oduduwa nation not be by mouth not be by say you go see that one place or you go dey drag one or eh, obas because this obas even if they drag them from now till three years coming they will not take any action because then feel say uh, eh, di problem never reach their side This hunger of Nigeria never reach their side because why? They get all the opalas guards when they guide them anywhere where they go they carry police wey suppose dey guide citizen they carry and they follow body where they follow them and then they drive different different motor wey we say they want so how they will come outside to come talk say dem wan speak for the Oduduwa nation They no go come outside to come speak for the Oduduwa nation because them feel say dem dey comfortable Them they comfortable their children dey go better school Why dem they live for better house and they no realize say their olden get children wey be say go grow one day they go get grand grandchildren e go good wey be say their grandchildren go come see suffer the kind suffer wey be say a lot of people dey suffer right now that is what these yoruba leaders dey don't understand so about the election uh, election wey be say e dey ground wey be say e dey come from come for this 2023 a lot of people no really care about this election some of them don fear dey give up say they wan really support tinubu before before say Or uh, uh, eh, eh, the, may become president for 2023 since wey be say he don't reach tinubu uh, yoruba person turn but as dem don't call release sunday but many people don't change their mind o because many of them don't get hope say ah they must collect this. dis oduduwa nation because prof banji akintoye dey let us dey understand say and abiola wife the letters us understand say if the five million people fit sign this petition Then be say they go achieve this their Oduduwa nation. And a lot of people they talk say make Sunday go announce for a platform. But there is no way Sunday go can announce this petition for a platform. Because why Sunday go release when they release Sunday go, they never release them fully. Or they still release them when we say still they uh, eh, under medical. Uh, center there and Sunday go, you e no go see fit orally Sunday go na person wey be say you e no go see fit waka say e wan even travel go meet him wife for where e dey stay that is why anything wey sunday go dey do right now He have to use his wisdom He has to use brain ehn but people wey dem dey tell say make dem go sign this petition we hope say this petition make e work for them because they don fail dey sign this petition for long time and at the end of the day eh dem believe say solution never still come out of it but this one wey dem talk say dem need five million people. since wey dem don dey announce say dem need five million people. a lot of people wey dey share say dem want their nation The, they never see even see one million. Talk clear, say they go get five million. So if you really want to do one nation, get up, make you go do what you supposed to do, what you supposed to do. Except if you want follow option, be saying that Tinubu you won't vote for for 2023. All right, my people, as I come across the news. Now to see make a carry and call you to come share with honor. All right, my people, make una let me know Waiting on a think for the comment section. And if una never subscribe, make una subscribe so that I no go miss any latest gist wey I dey upload. Una bye bye till I come on Wednesday. Bye guys, that's my next video. Bye guys.